Hii ni redio hijwi ya Amerika. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vya ryo mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi b'iradiyo ijwi rya amerika muri kumwe na frederic nkundikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikaze mu kiganiro muri sanga ejo ku munsi wa mbere uburundi bwaributse imyaka mirongo itanu n'umunani irangiye incungu igihugu rudoviko rwa gasore agandaguwe hari ku igenekezo rya cumi na gatatu ry'ukwezi kw'icumi umwaka w'igihumbi kimwe na magana cenda na mirongo itandatu na rimwe ibirori vyo kwibuka uyu munsi vyabereye mu ntara zitandatu za leta y'ububirigi ico gihe kwifise uruhara mu iganagurwa ry'iyo ntwari y'uburundi bakaba bavuga ko bagiye kuyitwarira bagiriza kandi leta y'ububirigi ico gihe ko ariyo yatumye njyane z'amoko hamwe n'ayandi macakubiri vyaduka mu burundi icivugo c'inshungu y'uburundi rudoviko rwagasore cari ubumwe ibikorwa amajambere mbega ico civugo cakurikijwe gute mu Burundi no mugambwe ipona yararongoye mu kiganiro muri sanga uyu munsi twatumiye umushirantahe Abera Gashatsi yarongoye umugambwe ipona turacamurondera mu kanya ariko nibaza ko tuza kumubona mu kanya kari imbere Ah, mu kubandanya rero twobibutsa ko ejo ariho habaye ivyo birori ibirori vyabereye mu ntara zi Ah, hakaba haravugiwe n'amajambo ah, y'abategetsi bakomeye abategetsi bose bakomeye b'u Burundi eka bari bitavye ivyo birori bari barashikije amajambo ah, ahambaye cyane rwose Ah, muri yo tukaba twovuga ah, icifuzo canke eka ingingo yafashwe yo kwitwarira leta y'ububirigi ico gihe kubera eh, leta y'uburundi yagiriza eh, igihugu cy'ububirigi ko ari cyo cagandaguye uh, intwari y'igihugu eka um, umuganwa atari umugani yagiye imbere yafashe iya mbere mu kurwanira intahe yo kwikukira ah, ari naco gituma ah, yaciye agandagurwa kw'igenekerezo rya ah, cumi na gatatu ukwezi kw'icumi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda ni mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe ni ukuvuga rero ko hahize imyaka eh, mirongo itanu n'umunani iryo bara riguye mu burundi Eh, nk'uko twabivuze rero twari twatumiye umushirantahe abel gashatsi ariko eh, ndabona telefone yiwe itariko iragenda neza abanywanyi ba eka ah, abategetsi eh, bo mu bwambwe ipona eh, batari bake barashobora kuba bari muri iki kiganiro eh, turabona n'umushirantahe eh, gamariere ndaruzaniye yashitse ngaha akaba rero Eh, nawe nyene ari mugambwe iprona akaba yarabaye umutegetsi aham- akomeye cyane rwose mu Burundi yarabaye umushikiranganji yajejwe indero n'inyigisho akaba kandi yaraserukiye Uburundi mwishirahamwe mpuzamakungu ONU eh, mwiriwe neza ambasaderi Gamariere Ndaruzani Eh, Mwiriwe neza Frederic nagira nibutse gusa yuko eh, jewe sindi mu bategetsi ba iprona
mwarigeze kuba muri abategetsi muri iprona Iprona narigeze gukora muri iprona no gutegeka muri iprona kera cyane ariko aho ngiye gukora muri onu sinasubiye gukora ibikorwa by'imigambwe ariko uba ukiri muri iyo mu- ariko mudasigana ndabyibuka mugabo nagira bategere ko ntari mu mategeko y'umugambo w'iprona ubu oya ni mu- mwarigeze kuba muri umutegetsi kera muri uyo mugambwe ariko sinzi ko mukiri umudasigana
ugiye gukora muri onu u- ivyiyumviro vyawe ntibihinduka urumva mugabo ntizugire activité politique vyerekeye umugambi nico gituma n'ubu ata mugambwe ku bwanje nibaza ko ndimwo muganda si ibyiyumviro byashobora gushikiriza bose Igi- igihambaye ni uko eh, uyu mugambwe muzi cyane rwose kandi ni inshungu y'uburundi eh, Yego cyane.
abarundi bose barayivuga eh, baravuga- baravuga cyane cyane icivugo yashira imbere eh, icivugo Yego.
gihambaye cyane rwose c'ubumwe ubumwe ni Oya.
ikintu gihambaye cyane rwose mu burundi eka n'ahandi hose mu bihugu byose yaravuga ibikorwa ibikorwa navyo murazi ko ari byo bishikana igihugu mu iterambere Mhm. ego eh, iciyumviro cy'ubumwe bagasore yavuze nta ntwaro n'imwe yamukurikiye itavuze iminsi yose iciyumviro cy'ubumwe ariko ikigoye habaye iki ngo bugume butosekara kandi twama tubwibutsa mu mirongo itandatu na rimwe rero ubumwe yagize muri twarwanira indepandanse nta vy'amoko menshi yariho mugabo hari abatora kuronka ukwikukira buno nyene bakurikira ku gasore n'aba- n'abifuza yuko botenyenya bakikukira batevye nico kibazo cariho eh hanyuma rero mugabo ubumwe eh bufatiye ku mana umwami n'uburundi wa gasore abarundi bamukurikiye bose batora kwikukira buno nyene ubwo bumwe rero nibwo yasavye ko bwobandanya mu ijambo yavuze mu ntwaro zakurikiye naho nyene umwe bwari bwatosekaye mu bitandatu na gatanu cane ariko inama zakurikiye no kuri repubulika ya mbere bashize basaba ubumwe ibikorwa n'amajambere intwaro zakuriye zose kuri bagaza zakuriye kuri, ba- kuri eh, buyoya twavuga ubumwe ibikorwa n'amajambere n'inyuma yaho gushika vuba n'ubu turacavuga ubumwe ibikorwa n'amajambere ikigoye rero ni ukubera ko turirimba ubumwe hanyuma bugatosekara iminsi yose nico kibazo twokwibaza ubu ico ni ikibazo gihambaye cyane Mubwira rwose iki mu burundi kubwira ubwo bumwe turirimba iminsi yose kandi dushaka twese kandi abarundi bashaka bose bwotsimbatara tukaja mu nzira y'amajambere itumbereye tudasubira inyuma nico kibazo dufise uno munsi abategetsi bokwiyumvira sinobasaba inyishu bonyene hamwe n'abanyagihugu kugira ngo iryo jambo tuvuze turishire mu ngiro iminsi yose kugira abana bacu badukurikire bisunze ubumwe bisunze uburundi bisunze guteza imbere uburundi haraheze imyaka rero mirongo itanu n'umunani ubwo bumwe buvugwa ariko nk'uko mubivuze ah, butaboneka cyane rwose butibonekeza mbega icyatumye abarundi cyane cyane abari barongoye umugambi w'iprona eka n'abari ku butegetsi badashira imbere icyo cyiyumviro ngo bakigendere n'ikihe ikintu cyagenze nabi niki icyagenze nabi eh, kigenda nabi no ku bindi iyo wihaye imigambi hanyuma ntutunganye ingene uzoyiringaniza neza ngo uyisangire na bose iyo migambi ntishika umwe rero twaraburirimbye mugabo ntitwicaye hamwe ngo tuvuge icyabuze je ndibuka na rimwe komisiyo yari ishinzwe kwiga ikibazo c'ubumwe mu mirongo umunani eh, n'icenda mirongo icenda mirongo icenda na rimwe twarakwiye mu gihugu mbere rimwe bari twagiriza ngo twagiye gushika amakomine ego cane twagiye gushika amakomine yose kugira ngo mbere mu masekiteri y'amakomine twa n'abanyagihugu icavuye mu mwarakibonye Nirya- ni rya sezerano ry'ubumwe ivyo rero biranditse neza ico abarundi bariko barifuza mugabo ikimbabaza ni uko kumbure twarire ku isezerano ryanditse ingene turishira mu ngiro rero kumbure ntitwakoze ibikwiye abarundi aho rero nibaza yuko abarongoye igihugu ntibashoboye gushira mu ngiro ibyo turiko turiyemeza ubu rero twokwikebuka abanyagihugu hamwe n'abarongoye igihugu none twogira ikubu kugira ibi turiko turavuga bitsimbatare ntibisubire gutosekara ni ikibazo rero ntashobora kuronkera inyishu inyishu iriho niyo karundi bicara hamwe bakaganira iminsi yose ibiganiro by'ubumwe ntibihera arabagize ngo ntimusubire mwarabivuze umwe ntushobora kubuhora nico gituma bwama bugaruka aho bwama bugaruka rero twicare hamwe abarundi bicare hamwe ku mitumba muri leta n'ahandi bame baraba icotosikaza ubumwe hanyuma bagitorera inyishu uko umunsi yose uje bizokwama biza gutyo Ego men- twokwagiriza abakera rero na bubu turimo twese tugira iki ngo ubwumvi twifuza ntababasigira akicaro ntikabe ka karimbi gusa Ego me ndabona na telefone y'umushantahe Abel Gashatsi yahevye iraboneka mwiriwe neza umushantahe Abel Gashatsi
mwiriwe frederic Muriwe neza turi kumwe na ambasaderi Gemaliel Ndaruzaniye yashoboye kuza mu kiganiro turamushimiye cyane rwose hanyuma icyo kiganiro rero nashaka tugisangire mwese uko muri babiri hanyuma nkaba nashaka namwe mushaka ntayabere gashatsi ndababaze ku kibazo twari ko turavuga ku cibwo ca rwagasore ubumwe bikorwa amajambere twatanguriye ku bumwe ubwo bumwe ntibwigeze buboneka mu barundi mbega habuze iki habuze abategetsi batanga akarorero abarundi bose ba- ubwo bumwe barabwemera ariko ubwo ntibabuze abategetsi bo hejuru babereka akarorero
Eh, murakoze nagira ngo bwa mbere ndamutse ambasaderi hama- murakoze ku murakoze bijyanye mwaramutse neza ama- amahoro neza ambasaderi amahoro
Eh, ku bijyanye n'ikibazo mumbajije frederic kijyanye n'ikivugo cy'umuganwa rudoveho rwa gasore cyane cyane mugaca mushigira ku kibazo kijyanye n'ubumwe bw'abarundi Eh, nibyo uno twagiye turabona ko eh, ubumwe mu burundi cyane cyane ingane hagati y'abavukagihugu zagiye ziboneka rero eh, twavuga tuti mbega icyatuma ubwo bumwe butosekara ni ikihe ibyo rero navuga ko biri mu migwi eh, myinshi kuko eh, ubwa mbere ni uko eh, abarundi bose eh, baba bari mu gihugu mu moko yose ubwa mbere bose bumva ko ari abarundi ntihagire eh, umuco w'abarundi wumva ko ukumiriwe kuko igituma ubumwe butosekara ni ikumirwa ry'uyu cyangwa uriya rero twaragiye tubibona eh, muri kahise cyane cyane eh, aho wasanga eh, hariho umuco w'abarundi haba mu moko haba mu- ku ntara ugasanga hariho abumva ku mengo barakumiriwe kandi koko warabona ko iryo kumira ryari rihari Eh, muri icyo gihe rero eh, iyo umaze gukumirwa uca urondera ingene nawe kwitwa umurundi ukajya ku ku- ku rugezo rwa- rw'uwundi icyo rero cyaratumye ubumwe mu burundi butosekara Ico- Ikindi, ico kibazo- turemeza ko habaye inyigisho z'amacakubiri eh, abo bakoroni bari baje kudutwara gukoroniza igihugu cy'u Burundi kugira ngo bashobore gushika ku cyo bifuza barazanye injyane z'amoko barita abarundi bari bibaniye mu mahoro n'umutekano eh, bahagarariwe n'umwami se barundi bose kandi bose bari bafise ibyo bagejwe ibwami ni ukuvuga ko nta muhutu nta mututsi yumva ageze ibwami bose bumva ko bafise eh, ibikorwa bijanye eh, n'aho ba- n'aho ba- n'imiryango bavamo kandi bakumva ko bose Ico kibazo- umwami ari se barundi icyo kibazo mushikirije mushikiranahe abere gashatsi ni ikibazo gikomeye cyo gukumirana ico kibazo cifashe gute muri iki gihe
Eh, ikibazo cyo gukumirana eh, icyo gihe murumva uno munsi n'uno munsi ntawovuga ko caheze kuko eh, ikumira rifatira kuri byinshi ubu uno munsi eh, novuga ko eh, ikibazo cyo gukumirana haho usanga nk'ubunya mu kibazo mugabo ntiwavuga ko si ikibazo twovuga ko kizana nk'uno munsi turabona ko hariho abantu benshi bashomereye mu gihugu cy'u Burundi abantu rero bashomereye kenshi ugasanga eh, barabuze ubuzi ugasanga umuntu mwiganye umwana mu akazi ubundi akakabura kubera afise umuvugira cyangwa afise umugambwe eh, umufasha ubundi ugasanga ntawagira muri icyo gihe akumva ko eh, akumiriwe hama mugabo kandi ubu no munsi twagiye mu ntwaro za demokarasi aho umugambwe utsinze ari wo ucuraba ibijyanye ni no kugera igihugu aho rero muri icyo gihe rero ikibazo cyo gukumirana twarakibona muri kahise aho twabibona usanga hariho abarundi mu nzego zimwe zimwe nk'iza gisirikare eh, za- za gipolisi umuco w'abarundi ukumiriwe ivyo rero vyaratumye hari ibibazo mu burundi bantu bamwe babonye ko hari bafashe ibigwanisho eh, injyane zirasekera hama ibintu birayangara nico gituma rero twovuga ko ubumwe murumva ko u- kugira butosekare ni akantu kababaza umugumwe w'abarundi maze abantu bagatangura kurabana nabi Yego.
hagahava haduka injyane ambasaderi ndaruzaniye eh, muribaza ko iyo mu gihumbi kimwe n'amajana cenda icenda na mirongo itandatu na rimwe haboneka umutegetsi eka yari afise ubutwari nka rwagasore muribaza ko abarundi baba baraciye mu njyane zose n'amakuba baciyemo erega barabonetse iyo bataboneka ntitwari kwikukira kuko bari bishe wa gasore kugira intaye kwikukira ihagarare abariho barahagaze barahagaze amahoro araza turonka independance kandi wa gasore bamaze kumwica abatetsi barabonetse rero barabayeho nuko kumbura abarundi tudashima ibyabaye neza igihe bagiye gufura rwa gasore igitega hari umugambi w'umukuru yararongoye icyo gihugu uwo mwaka yari umubiri yitwa harwa yari yaramujyana ijoro kugira amufube igitega inoja mu magumu byo nyene vyagenze n'igituma yagiye mugabo inama nshinga amateka irongowe na sadesi by'uyu munsi yarahagaze i bujumbura iti iyo ni imfura y'umwami wacu wacu- umu- umunyamushikiranganje wa mbere wacu ahambwa i bujumbura ku murwa mukuru wacu mugabo abantu ntibibuka iyo ngingo nshingamateka yabaye bakiri ku gikoroni bakemeza yuko umugana wa gasore ahambwa i bujumbura n'ubu tukaba tukiri i bujumbura ahangamye aba bantu barakoze neza mu nyuma byarabandanije kumbura ingorane zaraje ko haba ugomba kureka ubutegetsi mirongo itandatu na gatanu ni kongo byariho n'ahandi byariho n'ingene ivyo bibazo bi- tuvyiga bibaye tukabitorera umuti ntidutsimbatare kuri ivyo gusa ngo ntawabonetse barabonetse yegomeye barabonetse rero gushikaho muvuze porogaramu turabe haciye sasansenke haraheze hanyuma haza intwaro ya repubulika ishingiye ku bumwe ibikorwa n'amajambere hakurikiye intwaro ya bagaza muhora muri aba porogaramu zakozwe barakoze ibintu byinshi mu gihugu mugabo abantu rero iyo bageze kugabura ibintu hama haza akantu k'indyane si burundi gusa ni ni ukwamiza ko ubumwe ni Ego, me- ukwamiza kuja inama n'abandi iyo nama niyibura yegomeye hashobora kuba Tegetse ndasubira kubona abandi agira ngo ndategeka mukurikire kugisha inama abanyagihugu nivyo bitezwa kwamaha iminsi yose no mu muryango niko bigenda iyo umuvyeyi afise abana benshi iyo batagiye inama bararyana inama rero ni iya minsi yose ntizohera no mubakurikira ntimurorere ngo hazoza umuntu aduha amahoro gusa ntidusubire ku- kuvuga ivyo hazokwama ingene du- dutunganya ibibazo biyije iwacu Umuntu yihweje- inama n'ingingo umuntu yihweje ibyabaye ibyabaye ahandi abantu barakoze benshi cyane kandi barakoze birashimwa abantu barakoze kana n'inyigisho zaratanzwe n'impanuro zaratanzwe ariko ibikorwa gushyira mu ngiro niho bishobora kuba batabikoze ijana ku ijana nk'uko bariko barabyigisha kuko umuntu aravye ukuntu imijyane z'amoko imijyane z'imitumba eh, ziraye mu burundi urabona ko hariho ba- abarundi bari bakwiye kuba bafise umuntu eka yagendera ivyo avuga kujya kwa rwagasore reka tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe na domitien domitien mwiriwe neza muri hehe ga domitien mwere cyane muri hehe
mwere mu ntara ya cankuzo muri komine mishiriha mu Ah.
burundi akandi kazina ninde
akandi kazina bandita yego
banyita uwarushe
ndavuga ku ijambo ry'ikibazo cy'imviro turi kumwe n'abategetsi babiri eh, abere gashatsi yarongoye eh, umugambi w'ipirona turi kumwe kandi n'ambasaderi gamaliel ndaruzaniye bakaba bari kuvuga cyane cyane ku eh, ku myaka mirongo itanu n'umunani irangiye eh, intwari y'uburundi rudoviko rwa gasore yagandaguwe tukaba turiko tugaruka kan- kandi cyane cyane ku civugo ciwe umwe bikorwa amajambere duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
rero ne ikibazo nagira ndaki- ndacerekeze kuri abo batumirwa babiri nyene yego nagira ndababaze ba- bagerageze kuraba uko ibintu byaba bihagaze mu burundi hoba hariho ubumwe nimba atabuhari ubona aho kugwa iki kizokorwa ryari mbega amajyambere mu burundi yo azotera aboneka ryari utubazo twanjye twarutwe tugira amahoro murakoze murakoze domitien reka dutangure ko mushana yabere gashatsi eh, ibibazo ikibazo c'ubumwe n'ikibazo mwama- mwamaze kwishura aho kogwa iki n'ico mwagiciye ku mayange eka amajambere yoyo yifashe gute mu burundi eh, ivyo byose bizoshika ryari duga kw'ijambo mu kanya gatoya cane gose Eh, murakoze Eh, ikibazo cy'ubumwe mu burundi nk'uko nabivuze ubumwe burahari kanatsinda uno munsi abarundi bose mu moko bo- yose turasangira turabana turasabiranira igikomeye ni ukububungabunga kugira ngo ntihagire icoza gituma dusubira ku- ku- gucanamwo nk'uko twagiye tubibonaho eh, hahera imyaka cumi cumi n'itanu abarundi bagasubiranamo ubu rero novuga ko ubwo bumwe buhari ni ukubutsimbataza Eh, uti mbega amajambere n'amajambere turavye aho igihugu- igihugu- igihugu kigeze turavuga ko iterambere ririho uno munsi nibyo hari ubukene mu gihugu mugabo turavye ntahovuga ko igihugu uko cari kiri muri iriya myaka ya mirongo itandatu na rimwe ariko kimeze Eh, uwo abagize ikibazo n'umunyacankuzo eh, uno munsi uvuye i bujumbura ugashika mu cankuzo ni urugendo rw'amasaha atatu mugabo ndazi ko mu minsi yahera uvuye i bujumbura gushika mu cankuzo wahagenda amasaha atandatu bisigura yuko eh, hariho ibyakozwe mugabo kandi ni ukubandanya ni ugukomeza cyane cyane byose bizoshoboka igihugu gitekanye byose bizo- bizoshoboka abarundi babanye mu mahoro Yego.
uno munsi wo guca kuri ino saha abarundi barasabiranira barasangira baragenderanira eh, tura- turemeza neza ko ubu hariho intambwe iboneka ku kijanye eh, ku c'imibereho n'imibano mu moko mu barundi ambasaderi gabriel ndaruzaniye eh, ikibazo ca ibibazo vya domitien mbega eh, mu burundi hari ubumwe muri iki gihe hokorwa iki mu gihe ubwo bumwe budatsimbataye eka amajambere yoyo azoshika ryari
Eh, nagira nsabe yuko ico kibazo ni c'umuntu w'ubu eh, mu w'ubu yarutse vuba iyo umwe butaba buriho iyo umwe butabaho ntituba tukitwa abarundi ntituba tukitwa uburundi bwaraciye mu nzira zigoye mu mahwa menshi ariko nibwo bwa- niwo mugozi wagumije uburundi hamwe n'ubu rero ubumwe buriho nico gituma uburundi bukira uburundi sinovuga ngo uratsimbataye hose hazoba amahoro asasagaye hose noba ndiko ndabesha kuko ntibizoshika kuko hama ingorane mu buzima bw'abantu ubumwe rero nibwo butuma bahamagara ko ti e abashinga ntayekorana hari ikintu kigoye tuje inama tubandanye twubaka bwa bumwe ibyo rero nibaza yuko umwe aribwo tugenda ku nta nta gusesa kure umunsi bwosambuka ntituzira kugenda turi uburundi ni ukuvuga rero yuko igihe turi mu ngorane two kwihebura ngo byose byaraheze nitwe dutereza kuraba aho duca kugira ngo tugarure bwa bumwe mu nzira itumbereye bwa burundi batunganijwe bose ubumwe rero buriho ngo dutunze iterambere iyo abantu babiri bafite amatongo angana umwe akavyuka mu gitondo aja kurikorera undi akavyuka mu gitondo aja gutembera ku isoko uwakoreye itongo niwe yimbura utarikoreye ntiyimbura twebwe rero ubu iyo magume tubamwo mu- ibi- ibigorane biri muri twebwe bituma tudakoresha bwa bumwe kugira ngo turime itongo ryacu rusange ry'uburundi ritera imbere tutabuteza imbere rero iterambere ntirizoza Tu- abanyagihugu batagiye gukora baguma bahunga bakaguma batwara intekera ku mutwe ntituzotera imbere na gatoyi si ukuvuga yuko atabutunzi buriho tuzoba twabukoresheje nabi buriho nitwe tubukoresha nabi none rero ni banda bari imbere n'abategetsi babaza abanyagihugu baje hamwe barondere ubutunzi dufise twobuteza imbere ivyo rero nivyo nibaza yuko kugira ngo nta butunzi buriho n'abandi bose batago nkayi bwa bihugu ha- iruhande yacu ingene bigenda hari bamwe bateye imbere n'abandi bateye imbere nuko babikoresha gusumba byose biva ku bikorwa biva ku bikorwa ibikorwa naho ntibi- ntibikomera bitari mu mahoro nico gituma rero u- ubumwe ibikorwa nihamya dukurikira rwagasore yavuze ati imana umwami burundi barundi muri bene umwami mwambutse umwe mutore independance mungurikiye baramukurikira mu bumwe ivyo rero Yego.
nivyo nibaza yuko twabuze ibikorwa ibikorwa navyo rero bitunganywa n'abarongozi tuba dufise bamwe baraturongoye barabikora birashoboka biraboneka abandi ntibyaboneka ubu rero turiho tokora iki kwari twese turiho tuze tubaze abantu rero ngo mbega mwakoze iyi kera ibikorwa rero bikenewe ubu Ibikorwa- Mugabo uko mwumva ibikorwa birakenewe kugira ngo hashobore kuboneka iterambere tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na jean luc mwiriwe neza
mwiriwe murihiga jean luc
mwijumbura Ah, kandi kazina
ndabagiriye yego duga ku ijambo ikibazo cyimvuye
Oya siko ubumwe busasagaye hose nagira abaze yuko demire kenze bijya byabaye muri prona burya ko ari ubumwe usiguriye neza ubumwe kuko ndabona bazi ko yatanye arabaho uzabitubonanya kuri irajya kuja mu mizo y'abaroburi bagira nabo bazi burya ko ari ubumwe rwa gasore yabasigiye mwakoze murakoze jean luc jean luc ati ubumwe bu- budusigurire mu mugambi w'ipona turazi ko harimo mu nshinga ntayo ya bere gashatsi
koze Eh, nagira mbwire jarike ko umugambwe w'abasigarana ipfuna ubwa mbere n'umugambwe urimo abantu benshi ni umugambwe ukomeye ndetse n'umugambwe ukurira iyindi migambwe ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi rero avuze ati kuva mu bihumbi na cumi na gatanu ahubwo si kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kuko no kuri rwagasore inyuma rwagasore ahejeje ku turongo za indepandanse araza kumfasha ambasaderi turazi neza ko habaye ibibazo mu mugambwe iyo umuganga ukomeye rero ntushaka kubura ibibazo ni nk'umuryango urimo abantu haraba utu na turiya igikomeye rero ni uko abantu bicara bagaheza bene ibyo bibazo bakabitorera umuti twebwe rero umuganga w'abadasigana yitona kuko turazi ko paul mirerekano ba mina ba dani za nefu harabaye imbere yaho bagasura haje kumugandagura harabonekanye uturyane mu mugambwe ariko abantu baricaye maze umugambwe urabandanya uno munsi rero mu mugambwe w'abadasigana itona nibyo hariho abarongoye umugambwe kumbure kumvo izina ziriya bahitamwo iyo amarangabanga yabarangiye guca bigira mu bindi aho rero nabyo twebwe kubitwerekeye uno munsi twaragerageje kwegera abanywanyi bacu b'umugambwe iyo bari hose dusaba yuko boza tukaja hamwe maze tugasubira kunga umugambwe wacu ubu rero twebwe mu gihugu mu muganga w'adasigana ipfana hagati mu gihugu abari bagiye muri ayo mizero ariko aravuga baragarutse turi kumwe ku kivi ndetse bari no mu ndongozi z'umugambwe ko rero uyu n'uriya akaraza si uko umugambwe yitona uca witwa kuri w'imice kuko umuntu araza mu mugambwe hama yumvise kumbure bitamunyuze akaja mu wundi ivyo rero turiko turabibona mugabo kandi aragenda abandi bakaza twebwe rero umugambwe w'abadasigana itona ntiwatatanye ni umugambwe uhari ni umugambwe uboneka ku rubuga hama abo bandi nabo bamwe bagiye muri ibi na biriya hari abagenda bajanywe kumbure n'amaronko kwiyumvira ati ninaja hariya nzoca imbere banshira imbere n'ibyo twagiye tubona muri demiri kenzi aho twabonye abagenda mu mizero bagatorwa bamwe bakaja mu nama nshingamateka abandi ntibajeyo ariko abadasigana turi hamwe turi ku kivi kandi nabo bene wacu tuguma tubarondera kandi ahanini benshi baraje turi kumwe ambasaderi ndaruzaniye mwarageze kuba mukomeye muri ipona nk'uko mwabivuze mushobora kuba mutari muri ipona muri iki gihe ariko nashaka mu kanya gatoya namwe mbwira icyo muvuze ku bumwe canke kutaba muri uyo mugambwe hariho ubumwe canke hariho ubumwe nashaka mbwira icyo mubivuzeko
nagira tuvange ubumwe bw'abarundi n'ubumwe mu migambo si bumwe ubumwe bw'abarundi ni ugupfundika ingene abarundi dutera imbere twese turi kumwe ku kibiri cyo guteza imbere igihugu abarundi bose imigambwe nayo iza guhiganirwa kwigisha abarundi gukora ngo bagumize ubwo bumwe hamwe batera imbere igihe umugambwe umwe udashoboye gushikiza porogaramu itunganye uwo mugambwe urazimira ugahera hakaza iyindi uwo mugambwe w'ikorona rero nibaza ko wakomeye kuko n'ubu uracyari haciye imyaka mirongo itanu n'umunani n'icyenda batuzanye kwikukira uracyariho amacakubiri aciye mu ngene babana mu mugambwe ntiyotuma ku bwanje baca basambura umwe bw'abarundi abanamba uwo mugambwe urashobora gusaza cyangwa ukiyubura igihe abarundi bawiyumvamo bazawugumamo n'imigambwe mishasha rero ubumwe si ubwo mu mugambwe ubumwe ni ubw'igihugu nayo imigambwe ihiganirwa kubaka uburundi bwose mu bumwe iyo migambwe rero yoza yigisha amacakubiri niyo isambura igihugu umugambwe ubita jewe nzobafasha gukora iki abarimyi muzokora ibi abanyeshuri bazogira batya kurya ngo gasore yavuze muri disikuru ibibazo bihanze abarundi nibihe umugambwe wose uje uteza kuronka porogaramu yo kwishura ibibazo bihanze abarundi igihe ibuze porogaramu rero ikizana amacakubiri ivyo rero nivyo bigoye ubumwe bw'abarundi si ubw'imigambwe ubumwe bw'abarundi ni bw'imigambwe ihiganwa kugira itsimbataze abarundi bayikurikire muri porogaramu y'iterambere none ubu biriho imigambwe yose niko igira ubu mu gihugu kandi na myinshi cyane twikebukireho turabe hari imigambi idashobora kugira porogaramu na gatoya guteza imbere igihugu ikwiye kwegera iyindi bakaja hamwe kugira bateze imbere igihugu bataronse iyo porogaramu iyo migambi izosambuka cyangwa ijyana
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na joseph mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe frederic nkundikije mwiriwe neza muri hega joseph twibutse
ndi mu rwanda mu ntara y'amajyepfo yego me duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
nziteye utubazo tubiri two kubaza abo batumire ariko mubanze muhanda mukiriwe barakumva duga ku ijambo
burya badaca umugani ngo umuco uturutse ibukuru bucya wakwiriye hose yego none ko mbona abanyepolitike abo baserukira abanyagihugu bagenda baca bavugana amagambo atanezereye neza yo kugenda bacanacanamo umwe avuga uwundi ibitari byiza ese ntabwo babona ko ubwo bumwe butari mu banyepolitiki bo hejuru bushobora kugera mu banyagihugu nabo bagenda babakurikira bivananye n'uko buri umwe umwe ari mu mugambwe uyu n'uyu undi ari mu wundi noneho kuba badafite ubumwe ababakuriye bikazatuma nabo bene igihugu nabo ubumwe bwabo butosekara
akabazo ka kabiri
akabazo ka kabiri ese iyo bitegereje ko hashize iyo myaka mirongo itanu n'umunani havugwa ubumwe bw'abanyagihugu b'abarundi ese babona kugeza ubu ngubu bwifashe bute
murakoze joseph reka tubanze duhe n'ijambo kandi cedric cedric mwiriwe neza
reka mwiriwe cedric mwiriwe neza muri hega cedric yego muri hehe
jewe ni kampala uganda yego akandi kazira ninde rero ndamukirize abo banyukiri n'icyubahiro ndavuga umushinga nawe abedi gashitsi yego n'umushinga nawe
barakumva
yego yego cyo tubaga mfite dushika nka tune cyangwa dutanu wihute cyane rwose akanya ni gato ijambo umushinga ntawe abedi gashitsi yashikirije cyo igihe twese turibuka imyaka mirongo itanu n'umunani irangiye kwibuka imitungo yo kuyipfukira ntandavuga ry'ibintu ijambo yashirije ni ijambo ryiza nta murundi n'umwe atareka kurishima ryerekana bwa bucuti korona yamye ko ari umugambi watanguye mu cy'u Burundi n'indongozi zabo zabo bamye ari abantu bashikiriza amajambo atanga ihumure ku barundi reka no ku banyamahanga bambuze ubushashe Burundi aho rero nagomba kumushimira cyane nkahongera nkamukengukira kuko iporona uri mu miryango yifatikanije ndavuga n'umuganga uri ku butegetsi mu kubaka igihugu iri mu migambwe itigeze ishyigikira intwaro z'agahotora cyangwa intwaro zimeze ukundi ariko ziciye mu matora kugira ngo abenegihugu cyangwa abanyagihugu babeho neza ikigira kabiri nagomba kumubaza baravuga
duga ku ijambo unyarutse akajya karihuta
ariko ambasaderi ariko aranshyiramo eka ndavuga nti ikigira kabiri iporona yiteguye gute kujya mu matora tugiye kujyamo kubera ko iporona irimo amashami baravuga ngo ngabo kwa nditije ngabo kwa metere ngabo kwa konsiriya abo kwa gashati biteguye gute izo mpande zose kujya hamwe aho ndabaza ntiboba ariko barategura ibiganiro kuko iyo umuganga hari ziba ari impamvu bari abantu benshi bahuririkiye mu kintu haragera igihe batumvikanije badahuriza ku kintu kimwe ugasanga yabaye amasati muri ibyo rero ndabaza akandi kabazo kamwe umushinga nawe gashati biteguye gute gutunganya ibiganiro kugira ngo bashobora gutsinda amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi
murakoze cedric reka ibibazo ariko rero nyakubahwa munyamakuru sinzi ku murongo ariko nashaka bake banyishyura nk'ibyumba hama nagomba reka dusabe gatatu nagomba mbaze ambasaderi nawe ngomba namushike ko nyarutsa numvise ko afite umugambi w'abadasigana kandi ni uburenganzira bw'iwiwe ariko ko yari yarawubanyemo kandi ashobora kuba ari inararibonye nawe yiteguye kuzokifatikanya na ba gashyatsi cyane n'izindi ndongozi zo muri iyi korona kugira ngo basubire kugira urunani kuko ubugirigiri eh, bugira babiri murakoze cyane badutantwarutse murakoze cedric reka dutanguriye ku umuce ntahi gashatsi atangure yishyure ibibazo bya joseph acajana no kuri ivyo bibazo mumubajije
Eh, murakoze Iki- Eh, iki- ikibazo aya cya Joseph joseph a- eh, ni ikibazo mwamaze kwishyura eh, kimwe avuga ko hageze imyaka mirongo itanu n'umunani eh, ubumwe bwifashe gute icyo kibazo ntimukigaruke ko mwacishuye duga ku ijambo ku Yego.
kibazo cyiwe cya mbere muce muja ku nyishu za cedric
Ego murakoze icyo sindakigaruka ko hama Joseph yavuze ati amajambo yo gucanamwo yo gucozanya eh, umugambwe w'abadasiganuye prona nk'uko mubizi ni umugambwe ambwe wundi ducanamwo twebwe du- turaba ibitwega tukaraba cyane cyane ivyega abanyagihugu tugashyira imbere ubumwe bw'abarundi umubano mwiza rero eh, twebwe tubanye neza n'iyindi migambwe tubanye neza n'iyindi migambwe ndetse n'abadasigana mu byo tubahanura baba abakuze ndetse n'ugwaruka abajerere tube babwira tuti nimubane neza nabo mudasangira imigambwe kuko kudasangira umugambwe eh, ntibisigura ko muca murabana y'ingwe kuko imbere y'uko imigambwe ibaho igihugu cyacu cyari gihari ndetse n'abarundi bari bahari rero turabigisha ku umubano mwiza kandi turabona ko bitugirira akamaro, akamaro mu kibano ndetse no mu gihugu cyose icyo nicyo navuga ku bijyanye eh, nta majambo rero yo gucoza abandi dushikiriza kuko Se- ego.
nta mudasigana ashira isoni nk'uko rwagasore yabidusaba hanyuma cedric nawe arashima cyane rwose ijambo mwashikirije eh, hakaba yabaje ikibazo cy'ukuntu umugambi w'iprona witeguriye kuja mu matora i- niba nzoteba mukaja hamwe munduye ku ijambo munyarutse cyane rwose kuri icyo kibazo ijambo Yego.
mwavuze ejo mwashikirije abarundi arishima
tora natwe turamushimiye ko yashimye eh, ni bimwe navuga ko twebwe amajambo dushikiriza n'amajambo yubaka ni amajambo twiyumvira ko abayumviriza atabakomeretsa atabatsitaza hama ku kijanye n'iki n'ingene twebwe tuzoja mu matora eh, amatora twaramaze kuyitegurira kuko nomenyesha abanyumva ko amatora yageze tumaze rero imyaka ine twitegurira ayo matora tugendera abanywanyi dutunganya umugambwe kuva hasi gushika hejuru hama rero abo bene wacu twaravuganye twaraganiriye kandi benshi muri bo baraje uno munsi turi kumwe ivyo vy'amashami yavuze ngo vya ba konsiliya ngo vyabandikije nta mashami ahari mu mugambwe umugambwe yitorana n'umugambwe urongowe na jewe aberi gashatsi hama abo bandi nabo ni abadasigana kumbure bahisemwo kubangira abandi baja mu bindi konsiliya rero nagira amenyeshe ko konsiliya turi kumwe mu minsi yose hari hakaciyemwo mugabo kubera bya biganiro ambasaderi yavuga twaraganiriye ndetse n'abandi turaganira ubu no munsi turi kumwe ku kivi ndetse n'ibikorwa byose by'umugambwe na porogaramu politike tuzoshikiriza aba- abadasigana n'abarundi twayiteguriye hamwe aho twari kumwe ibanga ni ukuvuga ko rero eh, abantu nibareme abo mudasiga- abo muganga w'adasigana yitonda nta mashami arimwo awo umu- umwe umuyindividi yiyonkoye ku mugambwe akaja mu wundi ni nk'uko hariho n'abandi bo mu yindi migambwe bava mu mugambwe bakaja mu Yego, me- wundi ivyo n'ibisanzwe kuko abarundi bose bararikuriye kuja mu mugambwe bifuza egome ambasaderi gamaliye ndaruzaniye umushiya ntahe cedric yababaje ikibazo ariko murashobora no kugira icyo muvuze ku byashikirijwe na joseph mu kanya gato cyane rwose ndabona akanya kihuta
ikibazo yanshikirije n'ikibazo gitumbereye neza jewe ndi umurundi ubu nta mugambwe ndimwo ariko ndashobora gutora no kwiyongera yiyandikishije mu gutora rero abarundi bazogira gusa bazokumviriza bagomba kwitoza sindabamenya ingene bavuga uko bazoshikiriza inyishu ku bibazo bihanze abarundi navyo ni vyinshi sindabizondora uno munsi uzo bashikirije neza ingene azoteza imbere abarundi abarundi bazotora bati urya kumbure ntibazodufasha sinibaza rero yuko ubumwe turondera gukurikiza si ubwo bw'imigambwe umugambi utagira ubumwe uzosambuka ariko iyindi migambi izogumaho ikihambaye ni uko umugambi uzogumaho ugira imigambi irashe abarundi bakurikira kugira batere imbere uwo mugambi rero uzokwibonekeza kuri porogaramu we yatumye azoshikiriza n'ingene azoshi- ya- azokwisha ibibazo by'abarundi hama abarundi batora ati urya niwe tubona zo- zizokurikira umugambi uzoronka uwo muntu rero niwe uzotegeka sinibaza yuko bova ngaho byavuze nta- nta- ntatsinze muri porona biba bigoye udatsinze muri porona uzoca ukurikira umugambwe w- uwatsinze porogaramu yiwe ubandanye ukora umugambwe mu nyuma uzotsinda amatora azokurikira egome ntihoba ingwaniro nk'iyo icyo nosaba abagomba kuyitoza jewe sindimwo ni uko bosigura neza ibintu umuganga wabo bazoba baserukira ufise inyishu z'ibibazo bihanze abarundi cyane cyane baronka amahoro baronka imigambi y'iterambere baje ku kivi boye kwame bangara uwo muntu bazomukurikira kandi nabyo nzomukurikira Yego, me- ntore rero nanje nihagera uwo nibaza ko yavuze ibitumbereye Yego.
nibaza ko bitumbereye kuri ibyo Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda imbere yuko duha ijambo david na okero ah, ndafise akabazo nashaka kubabaza mushera ntahe eh, abere gashatsi eh, leta y'uburundi yaratangaje ko izo kwitwarira eh, igihugu cy'ububirigi eh, kubera indyane ca- kubera ico gihugu cagirizwa indyane zose z'ubwoko butandukanye zihanze uburundi muri iki gihe ivyo bintu mwebwe murashaka kudusigurira mwebwe mwotubwira iki kuri kuri iyo ngingo yafashwe na leta y'u Burundi
ego icyo namenyesha ni uko jewe umukuru w'umuganga sindi muri leta eh, hama ariko icyo navuga ni uko eh, turazi neza ko ibyabaye mu gihugu cyane cyane duhereye ku muganwa atari umuganwa duvuga rwa gasore eh, igandagurwa ryiwe icyo gihe igihugu cy'uburundi cyatwarwa n'ababirigi hama turazi ko ubirigi bubifisemo uruhara mu igandagurwa ry'uwo muhisi iyo ncungu yacu twebwe twavuga rero tuti leta y'uburundi kuba ifashe ingingo yo kwitwara igihugu cy'ububirigi ahubwo rero navuga nti bari baratevye bari baratevye kuko eh, uravye nk'uko ambasaderi yabivuze wa gasore iyo atagandagurwa uno munsi igihugu cyacu ntawuzi aho bakibe kiba kigeze mu by'iterambere uravye imigambi yari afitiye uburundi uravye urukundo yakunda abarundi uravye ingene ivy'amakoperative yavuga uravye n'ijambo ryiwe ivyo yashikiriza ku migambi afitiye uburundi urumva igihugu c'uburundi caracitse umutwe caragize ingorane kubera iryo gandagurwa ry'iyo mfura y'uburundi rudubaho rwa gasore rero Yamba- twebwe eh, leta y'uburundi ko ifata ingingo yo kwitwara igihugu c'ububirigi natwe mu ijambo twashikirije ejo twarabisabye twaranavuze ko dutegereza kubandanya dukora kugira ngo eh, abashoboye gutunganya igandagurwa rya rwa gasore eh, bazahabona maze bamenyekane abarundi babamenye bishobotse ubutungane bubakubita intare mu Yego, me- gahanga rero namwe- twavuga tuti namwe turabishyigikiye ahubwo twavuga tuti baratevye hama ububirigi nabwo eh, nabo bazogira ico bashikirije yego me eh, ico ico bemanga n'ico batemanga maze ukuri kuja habona ambassadeur eh, Gamaliel Ndavuzaniye iyo ngingo mwayakiriye gute mwebwe sinategereye neza iyo ngingo ingingo yo kwitwarira leta y'u Burundi y'ico gihe ko ariyo nkwezi bara mu ingorane zose Burundi bwagiyemwo ari indyane z'amoko eka n'igandagurwa ry'abo bategetsi bandi barimwo incungu y'u Burundi rwa gasore
iyo ngingo sinzi neza ingene yafashwe kandi sindayumva neza nuko ari icibwe nuko ari ingingo yafashwe ariko nibaza yuko eh, aho tugeze muri ino minsi hari ibibazo bigoye vyihuta twokwitaho gusumba ku bwanje ico kibazo bogishinga abantu banonoseye ivya kera n'abashi- n'abashingwamanza bandi bakabategurira dosiye ikava mu nzira bakayibaha ikaba ni dosiye yo gukorwa si yo gusamaza abanyagihugu bose iyo dosiye bayiteguye bagasanga birashoboka sinobuza leta kubikora jewe usanga babishobora mugabo ikibazo tuno munsi bariko turavuga ni ingene twova mu nzira ituma dusubira inyuma tukarondera abarundi bose baja hamwe ntibagume bahunga n'intekera ku mutwe baze baronde niduteze imbere igihugu nitwe tubishinzwe ubu nitutabigira rero abari ubu tutabikoze mu myaka mirongo ibiri bazoducira imanza ngo ni kuki batakoze nk'ubu ducira imanza ba kera nibaza yuko Ego.
igihambaye cane ubu ni ugusubiza abarundi hamwe kubasubiza ku ngubu umwe kurondera iterambere rije imbere ariko ivya kera ntibuze utabirondera si ivyo gusa twosora n'ivyo ku badagi hari Ego.
ivya- ivyerekeye poro y dar es salaam n'ibindi ivyo bikeneye intwari ikomeye mu gihugu ifise abashingwamanza bakomeye ni dosiye no kwita mu gifaransa muri tekinike ico rero basanze gitunganye bazogikora kiburane mu Yego, me- maseminari ariho ariko ntivyosamaza abarundi bose yego me tubibutse icyo inshuti baruboja ku bwanje ni ugusubira kugarukana amahoro agasimbatara abarundi bose bagashira ibyiyumviro hamwe batumbereye iterambere rya bose mu gihugu ibyo rero ni byinshi cyo gusubiza gutahukana impunzi gutahukana abanyagihugu bose mu gihugu kugira ngo bose bubake hamwe abanya- abancabwenge ziri buraya z'abarundi twagize imana tukagira bazibaze zibunganire duteze imbere igihugu yego ico nico gihambaye ubwa mbere na mbere ku bwanje nayo ku ivya kera zo biragoye nayo imanza zo murabona n'izubu umuntu arapfa bakabura inyebi kandi yakwiye ku murango yego me barabaye naho twari ngaho kuri mirongo icyenda na gatatu na gatanu na kane abantu barapfuye n'ubu baracari icabije ntitwagitoye yego me ibyo rero nticobuza mugabo kurondera ubutungane ko tubandanya ariko nticobuza ko ubu dutuma abarundi batera imbere baka- ivyo bibazo bakabi- bakazobironderera inyishu bi- batuje yego me bari hamwe reka tubibutse inshuti mwese ko muri- ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na david mwiriwe neza
murangwa kandi
murihega david
ndi muri bisi ndahantu bita anje kigali mu gihugu hagati yego me reka unyarutse rero akabazo kagufi iduga ku ijambo cyangwa icyiyumviro Eh, eh, mu- mu- muri filozofi eh, hari ibintu bita esprit du bouc émissaire mu kinyarwanda sinzi ko nabyita cyangwa mu kiruhu ni nk'urwitwazo ibintu nk'ibyo byose urumva ibihugu byacu byo muri afurika yo hagati bisa nk'aho bifite politike yo gushaka inzitwazo ku bihugu by'ibihangange kugira ngo abaturage hari babyo babashe kumva ko ubwo butegetsi bukaze cyane kuba uburundi bwahangana n'ububirigi bwahangana n'iki n'iki byose mu rwego rwo kugira ngo bwigarurire imitima y'abaturage atari impuhwe zo kugira ngo ko hamenyekane icyo kintu cy'u rwa gasore ibyo bintu rero bigomba guhagarara kimwe abarundi ariko cyo cyakemura ikibazo cy'abarundi ahubwo nibajye hamwe bashyireho ingamba zo kubaka igihugu amapolitiki ahamye umuturage yihitiremo nk'uko abandi babivuze enosikanadaye rega n'ibyande yaje ntibyamenyekana ngo warasuye i kigali izo manza zizageza icyo abarundi ibyo gitekerezo nari mfite n'inama nahaga abarundi Murako- bagenzi bacu murakoze david reka duhere ijambo kandi okero okero mwiriwe neza okero muratwumva
ndabumva fedeke nkurikiye Eh, muri hehe
turi mu majyaruguru ya uganda ku boda na sudani y'epfo yego me murafite ikibazo murafite icyiyumviro turiko tuvuga ku myaka mirongo itanu n'umunani irangiye eh, inshungu y'uburundi rwagasore eh, rudoviko rwagasore yagandaguwe eka n'inkurikizi duha ku ijambo Ah, murakoze ni icyiyumviro Ah, by'ukuri iyo igihe njya ntangazwa na politike yo muri ako karere birasetsa cyane iyo bavuga ngo bagiye kwitwarira ububirigi mu mu koti uburundi ndibaza i- igihugu bagiye kwitwariramo bagiye kurega ni igihugu kiri cy'abakoroneje cyako- cyako- ni ibi- ni ibihugu byakoroneje bino bihugu by'aho mu rwanda kandi baracyari no mu bukoroni bwabo baracyari anda ya koroniyo ya- y'ababirigi kuvuga ngo bagiye kwitwarira uburundi ah, bagiye uburundi bugiye kwitwarira ububirigi ntabwo bizashoboka kubera ko nta ntabwo bishoboka ko ako karere gashobora kwitwarira ibyo bihugu by'abakoroneje ngo bagire icyo bavanamo ni ukugira ngo babeshye aba- abaturage bakomeze babashuke babizeza ibintu bitazashoboka by'ukuri ntabwo bishoboka ahubwo bamenye ngo baracyari munsi y'abo bakoroni babo ibyo kuvuga ngo bagiye kwitwarira ububirigi ntibishoboka ikindi kuvuga ngo amatora asigaje igihe gitoya ngabe ya perezida biri ku- biragoye nta bwisanzure burimo kandi ah, kubera harimo ibintu byinshi bita- bitari kugaragara uko bikwiriye kubera ko ikiriho biragaragara ko abaturage b'u Burundi n'abatuye ako karere bari mu bibazo batewe n'ubutegetsi bwabo bitoreye nyuma yaho bakabakorera ibyo bo batabatumye nyamara abo bategetsi bibuke ko igihe kimwe kizagera abaturage bababaze ubutumwa babatumye ko ari bwo bakoze bamenye abaturage nibo bikoreye umuzigo kuruta nk'ari bo ahubwo abo bategetsi nibo bagakwiriye kwikorera imizigo y'ababatumye ariko abaturage rubanda rugufi nibo bari kubabara Ah, ndibaza bahindure bahindure politike bumve icyo umuturage akeneye ibyo kuvuga ngo bagiye kwitwarira ububirigi ntabwo bizashoboka yego me baracyari mu maboko y'abazungu urakoze okero reka duhe eh, ivyiyumviro vyanyu eka n'ibibazo vyanyu abashinganaye turi kumwe reka dutangure kuri uh, bel gashatsi david eh, na okero basa n'abavuga rumwe ko kwitwarira igihugu eka ca gukoronije uh, atari ikintu coroshe tuga kwijambo
yego nabyumvise iby'abo bashinga nawe babiri bavuze Eh, kwitwarira igihugu cy'ububirigi eh, ku kumbure ku mabi cyane cyane ku ncungu yacu eh, ya independance rudoga gasore yagandaguwe tubona ko babifisemo uruhara jewe numva ko ni ibintu bisanzwe numva gusa no ko twebwe abanyafurika umengo turafise umwiheburo ko igihugu citwarira ikindi kuri ibi na biriya eh, mu bisanzwe mu mategeko mpuzamakungu agenga ibihugu droit international public eh, ni ibihugu byose birangana so ko igihugu ari igihangange imbere y'amategeko mpuzamakungu ibihugu byose birangana ko rero uburundi bwitwarira ububirigi ku bijanye eh, n'igandagurwa ry'umuhisi rudolfo gasore eh, si uko baba bagombye kwagiriza ububirigi ni uko tuba dukeneye cyane cyane umuco cyane cyane agwaruka guno munsi abarundi buno munsi bamenye ibyabaye muri kahise hama kumbure iyo witwaye rero uwo witwariye nawe aragira icyo ashikirije mbega niko kibatemera ko leta y'ububirigi y'uno munsi itari muri itari yo yari ikoronije uburundi icyo gihe itari yo yatumye rwagasore agandagurwa idashobora kwemera ati twebwe turabye ibyo natwe abakurambere bacu bakoze turatanze indishyi y'akababaro ku burundi ndetse ku muryango wa rwagasore no ku muryango w'abadasiganira iporona yari yatanguje ibyo numva ari ibintu bisanzwe kandi ibyo ntibituma iyindi migambi y'iterambere mu burundi ntibituma ibindi bikorwa bya politiki n'ibindi bihagarara twe twumva rero ko ari ingingo isanzwe ahubwo niyo rwagasore gusa hariho n'abandi nk'uko ambasaderi yabivuze hariho mu nyuma n'izindi ncungu yaba incungu ya demokarasi y'abantu aryamira yaguye ku gataka k'u rwanda abo bose leta y'uburundi yategeza gukora ibishoboka byose kuko mu ndwiza tuzakwibuka ndadaye aho hose bategeza gukora ibishoboka byose kugira ngo umuco uje ahabona ku baganda kuri kujyanye n'impfu z'izo ncungu z'izo ndangabye ataco zazize atari ugukorera igihugu rigome ambasaderi gabriel ndaruzaniye ivyiyumviro vya david naokero bavuga ko bitoroshe kwitwarira igihugu gikomeye canke igihugu cya koronije ikindi
ikibazo nibaza gihambaye ko tuvuga ukwikukira ku burundi ikiza imbere y'ibindi mu burundi ubu coba ikihe kugira abarundi bahurumbire umutegetsi agomba kugikora ikiza imbere y'ibindi ku bwanje mu gihugu uno munsi ni amahoro n'akazi k'abanyagihugu n'amashuri y'abana n'imigambi y'iterambere amazi meza korera yasuye gutera mu gisagari bujumbura ni porogaramu y'amazi meza porogaramu y'umuyaga nkuba mu gihugu iyo abantu bakoreye ibintu biteye imbere amabarabara urudandazwa ibyo bintu byose bigiye ku murongo abanyagihugu bakaja kubikora akakurikira uzo barongoye igihugu azoba akomeye cyane kugira ashobore kwitwarira wese yibaza ko yarenganije igihugu ariko ibi bintu bitaje imbere ubu simbona iyo tuja simbona uzoshinga urubanza nagira nsabe ku bwanje aho aho ngeza yuko twokwitaho ikintu kigoye abarundi uno munsi kinini ni ikihe uzogomba kwitoza azokwemera gutorera umutsi kugira bamukurikire nicyo kintu mbona gihambaye abarundi baza ko bakeneye byinshi cyane mu gihugu uno munsi twabishobora rero twari turavuga ukwikukira ukwikukira kwacu rero ni izo porogaramu z'iterambere umugambi uzobishobora ukavuga ite izo abarundi bemera niwe uzotorwa niwo tuzokurikira ntibatora mu mwigaragambyo murambabarira mu mwidegemvyo atawubize atawize gute bazotora uwashikirije imigambi itumbereye nagira nsaba bagomba kwitoza bose rero bategura iyo migambi nihagira bayishikirize abarundi batore uwo babona azobafasha gutera imbere tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na desire mwiriwe neza
mwiriwe neza muri hega desire
i bujumbura akandi kazina ninde
uwayo uwayo desire eh, duga ku ijambo ikibazo c'imviro turi kumwe n'abashantahe babiri ambasaderi gamaliel ndaruzaniye na abel gashatsi arongoye umugambwe ipona
murakoze ejo naguma mbabaze utuntu dutonya ko n'umwanya ndabona uragiye yego
nabambaze nti bose barabye umwe bw'abarundi bwari mu bihumbi bibiri na gatanu bagaca baraba umwe bw'abarundi uriho uri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ni uwuhe mwaka umwe bw'abarundi bukomeye cyane ikindi abaza araza nti harabwe ku bijyanye n'urupfu rwandadaye haci baje kuruburana rugarukanye inyuma y'imyaka cumi n'umunani umugambwe wari usanzwe uri ku butegetsi kuva mu bibiri na gatanu ico kandi hakaba hagirizwa bamwe mu bantu bavuga ko ngo ni abatutsi n'abandi ni by'ukuri birababaza ko incungu abantu bicwa batowe birababaje ariko ntabwo bambaze nti icyo ni ikimenyetso cy'ubumwe cyangwa ni ikimenyetso cyo kubangura abarundi hanyuma ikindi nabaza ko hariho abantu bagenda bafatwa ku ngufu kubera imigwi barimwo ibyo byoba ari ikimenyetso ciki murakoze murakoze desire uh, mushenahe abere gashatsi inyishu ngufi ngufi murabe ku isaha ndabona akanya kariko karagenda ubumwe bwifashe gute uh, mugereranije mu bihumbi bibiri na gatanu n'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda urufu uh, rwanda dai ruje uh, eka riko bariko bashaka gukubita intahe mu gahanga abagirizwa urupfu uh, uye muri iki gihe kandi kuva mu bihumbi bibiri na gatanu ivyo bitigeze biba ikagufata abantu ivyo ni ubumwe duga kw'ijambo mu kanya gatoya cane
murakoze ku bijyanye n'ubumwe bw'abarundi ibihumbi na gatanu ugereranije n'uno munsi biraza ko nk'umuntu aba mu burundi nk'umuntu akurikira iby'igihugu agendera cyane cyane igihugu cyose iyo kiva kikagera ntawo bideha urabona ko hari intambwe iboneka uno munsi ugereranije no mu bihumbi na cumi na gatanu mu bihumbi na gatanu aba bari ku butegetsi murazi ko ariho nta myaka yari iheze bavuye mu ishyamba hama kandi abarundi bari bashyize mu ntambara biteye ubwoba uno munsi rero twavuga ko ubu uragendera mu makarite yose amakarite yose abarundi abahutu n'abatutsi barabanamwo kamenge aho hose abarundi bose barabana iyo ni ikintu cyerekana ko ubumwe buhari umutekano uhari ubu urava ruguru saa yine y'ijoro ukamanuka i bujumbura atangorane icyo navuga ko agahengwe kaboneka mu kanya gatoya cyane ku byerekeye itozwa ry'urupfu rwa igandagura rya ndadayi mu kanya gatoya cyane rwose amasobanuro mirongo itatu
twebwe mu mugambi w'adasiga tona uko twanabishikirije ni uko bwa mbere tuvuga tuti ndeka ubutungane bukore ariko bukore butajaniranije atanuwo buhohoteye ngo ni uko ava muri uyu mugambwe cyangwa ava mu bwoko ubu na buriya ikindi twe tuvuga ni uko ndadayagandagurwa hariho kandi abandi barundi b'inzirakarengane benshi bagandaguwe kandi uno munsi iyo turiko ndabona akanya kihuta reka tumuhe bidegenze reka tumuhe n'ijambo kandi ntiborariza ndadaye gusa baheza bakaraba n'abo bandi maze hakaba ubutungane bugakora reka tumuhe n'ijambo ambasaderi ndaruzaniye kuri ivyo bibazo byose desire abajije duka ku ijambo ambasaderi mu kanya gato ndabona akanya kihuta bimwe ngira birangora kwishura ko simperutse hiyo murambabarira ariko mu bibiri na gatanu habaye isabukuru y'uko abarundi bagiye inama bakajya imyaka n'iyindi irahera abari barahunguye ibigwanisho barataha mu mahoro bagaruka mu gihugu cy'u Burundi cyari igitangaza rero y'uko hagaruka amahoro mbere n'uwatowe akaba ari uwaravuye mu ishyamba mu ntambara cyari igitangaza kubera amasezerano yarusha nubwo ngo yari isabukuru yo kuvuga yuko abarundi bashize hamwe kandi ndabona akanya n'ubu rero ibibazo byose tuzobigaruka ko ambasaderi ndaruzaniye murakoze cyane rwose ndabashimiye kuba mwashoboye kuboneka muri aka kanya ndashimiye kandi mushirantahe abere gashatsi turashimiye abanywanyi bose baduteye akamo tukaba dushimiye enjeniyeri makirin na fatuma karara yadufashije kwegeranya ikiganiro turashimiye abanywanyi bose yakurikiranye ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi turabashimiye rero mwakoze mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese